My people they say learn to know when music become noise, e get why you because eh Bobby Bobrisky we come comot the other day they shout hey I will buy myself, the prepare, this thing that is happening, this one that one, I just came back from Krikri and the VDM is exposing me, kiniko kiniko all those things. My brother my sister they say who betray you once eh will betray you a thousand and one time. Eh? There is no need for you to drink the whole sea before you realize say the sea dey salty my people i say make i greet una every morning i say good morning good afternoon good evening if na your first time for this channel just do us one favor: like subscribe share put your comment in the comment section and do it to hit the notification bell there because uh, when you do so we will know say yes you are keeping a date with us because uh, gang gang gang gang i no know why african man most especially nigerian people dem hate the truth They forget the Bible talks say speak the truth and the truth shall set you free. When Pastor Jeremiah Motofufenyi, abi Prophet Jeremiah Motofufenyi, very dark man be exposing uh, eh, miracle things say they need to work, they dey fake. He go slam with one billion. I don't know what waiting day between this one billion of eighteen. Omo, there's so much money in this country. Oh. for person to come and come slam you one billion naira lawsuit omo my people just of recent una know the katakata wey dey happen between vdm uh, eh, femi falana falz himself um, eh, Bobrisky, the mummy of Lagos, and so on and so forth. He don dey talk, talk, talk, talk, talk. When VDM face am, tell am say, when he come back from prison, una see the difference. That things dey happen for this country. Wey be say top people dey dey run package with some people wey be say dem no wan make dem dey, you know, That is why when Bob come up from eh, Krikri, when I see that Bob Risky fresh. So somebody, according to the video way uh, eh, VDM mean bring on, according to the audio way he mean play, even in talk and say even even Bob Risky no no believe and say this kind of thing go happen right? Bobby actually borrow somebody, borrow money from somebody, borrow 5M from somebody. But the first guy been record the thing because he knows see all this Nigerian celebrity, they can form when they do the next thing. Now so nobody be so to eh, Tonto DK bin collect person car. is she be go do? Come dey go the raise for the person. Right now, um, VDM, another lawsuit for am again. more. this guy here, yeah, because him dey put dem fire for backyard o oh, he dey put dem for fire for fire for fire that is why dem talk say when breeze blow fowl ekebe go open as they put dem fire for their own ekebe like this eh dem no wan hear word because nigerians no wan hear truth the truth now don come out now and um, uh, bobrisky get mind dey tell vdm make e apologize or retract oh just the same way wey falz bin talk because uh, eh, VDM come make apology, uh, public apology to Fars Fara, SAN, Senior Advocate of Nigeria, Femi Falana. I still talk that one finish, but that one will be my point of uh, this thing I want to talk about too. Oh. Now, this one now, I don't go understand. Another person now don't go confirm say Bob be no dey kiri So how bob wan take make vdm retract all the things we talk wetin dey talk for that audio im come get mind dey talk say that audio is doctored the audio is ai generated no not doctored it's ai generated according to wetin bob bob risky dey talk that is ai generated but i don see where vdm don ever do ai we wey we say we dey we dey follow up all the matter wey dey happen from the tap root from the tap root from the foundation we know wetin dey happen but with the weights, make the thing come out small so that we go dey drop am bit by bit. I know say some of una no dey like wetin dey happen here. Some of una dey expect to see video. I don tell una before, shey una don see the lawsuit wey im drop. I dey drop am here now and I dey see am. Make you e no come be like say na shoot bird mama fly. My people, but the bone of contention na be say why e be say every anybody wey wan slam this guy lawsuit na from billion That is to tell you that there is so much money in this country, yet people they buy. That is why this guy they come out to come challenge them. A lot of them don't like the truth. As VDF they challenge them, they don't like him. They don't like him. That is why they will do everything humanly possible to bring down this guy. But they say, Timaya sing for his song, say, who God don't bless, no one can curse. You understand, ba? I need a car because I take Caprisono. Oh. I dey tell una because I take Fearless. Some people dey just say, "Hey, eh, you too dey carry, dey keep anyhow." My brother, my sister, if you no like wetin I dey talk, I beg shift, shift. Evidence wey yakpa for court, wey una no see am during uh, presidential election, evidence yakpa for court, dey una, una, una make mouth. Person go dig out something, come talk here some of them dey come dey come dey talk say You no do this one dey cap e dey talk e dey do that one that one no concern me na the group of people be that wey be say dem no wan hear truth for this country You won't see before doubting tongue was just full everywhere. But no be waiting I want to talk about be that. I say appreciate now for the you know it Not be everybody love love you. Not be everybody love you. Even for Bible, they be in day now where people they shout Hosanna in the highest. Now the same people they shout for Jesus Christ. Epa, epa, crucify, crucify. So that one not concern me, but I like waiting at the talk because you go push us more to do more. But you know wetin the cost to the get video where you know, they. for the praise. You understand, ba? So my people, the gist them they say, why be say everybody will want to talk about VDM, that they slam them one billion. Now, Bobrisky don't come slam them, with one billion. Where the money won't come from? You do the thing, I be no do My people, make una talk about this thing because as I come like this, eh, now to come giving a the obonge thing as they happen. If they meet the channel for the first time, just do it to like, subscribe, share, put your comment in the comment section, and do it to hit the notification bell because this matter between VDM and Bobrisky. <laughs> some people go enter, oh. some people, some celebrities, some top top officials. EFCC go collect, to oh. police, uh, center, they go collect, to oh. celebrities, they don't they collect now. Even some senior advocates of Nigeria, they don't they collect now. No. Put your comment in the comment section and don't forget to hit the notification bell again because this matter goes strong.